بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسي كأن كثيرا رسول رب عليه الصلاة والسلام فائدته فيدته katorbeessu oo eega darsii jaheessu oo keessatti eegaltii waxyi'ii dubbanne namni duraa gara amantii kanatti yaamame nama akkamii maalif namoota kana rasuli rabbi alayhi salaatu wassalaam dura dursee eega dubbanneen booda hujii guyyaa tokkoffa'a ka amantiin islaamaatiin rasuli rabbii ergame guyyaa tokkoffa'a hujii isaan hojjetan dubbanne hujii isaan keessatti akka rasuli rabbi alayhi salaatu wassalaam haadha manaa isaatiin jala qabee eegasii ammoo hariyaa isaa jabdicha abubakr siddiiq itti aansee saniin booda ammoo ilma isaa kaadima isaa zayd itti aansee saniin booda ilma adeera isaa ka inni guddifatan caliin abi Taalib itti aanse saniin booda ijoollee ifii itti aansan dubbanne guyyaa san haga san hojjetanii guyyaan sun hagas irratti xumurame guyyaa lammataa ho guyyaa lammataa ka sadaffaa ka afraffaa haga du'anitti rasuli alayhi salaatu wasalaam hafuuran baafanne asitti wanni gabaabinna waliin laallu yoo rabbi ee jedhe namoota dacwaan guyyaa duraa dhaqqabe san keessaa tokko abubakr siddiiq jenne abubakr siddiiq kaleessa amantii islaamaa fudhatee ardha maal amantii tanaaf hojjete waliin barana yoo rabbi ee jedhe abubakr siddiiq kaleessa saaxibtichi isaa rasuli rabbi alayhi salaatu wasalaam dhufee itti hime takkitti hime inni itti himeen irraa fudhate jenne rakkoo takkaan maletti didiinsa maletti takkitti himeen itti himeen akka dhugaa taate galteef eega dhugaa tahuun kun galteefi fudhateen booda guyyaa marro'oo qooda ifii irraa fudhate amantii tanarra qoonni isaa maal haga beektu dhaqqabsiisu kalema amantii fudhate halkanuma kana qofaa bule guyyaa marro'oo deemee dacwaa facaasuu eegale abubakr siddiiq radia allahu anhu waardaa sunnaa namarra deemanii manatti nama dhaqanii dacwaa nama dhaqqabsiisanii nama yaamanii nama gorsan ummata islaamaa ka amma jiru keessaa namni qajeela itti hojjetu jamaaca tabliiqaati jamaacaan tabliiqaa dogoggora haga tokko gama biraatiin haga gama aqiidaatiin haa qabaatanii malee garuu dacwaa facaasuu deemanii nama yaamuu manatti nama dhaqu tana keessatti aalamni islaamaa baay'ee bakka tana irraa rafee jira rasuulli alayhi salaatu wasalaam deemee nama dhaqe nama yaame nama jala deeme dacwaa kan dhaqqabsiisa akkasuma saxaaban rasuula alayhi salaatu wasalaam mu abubakr siddiiq guyyaa lammata kaleessuma amantii islaamaa fudhatee ardha amantii tanaaf maal hojjetee waliin haalaallu ikhwaanii gaqqabneeme abubakr siddiiq ganama subiin marxifatee dirqama rabbiin guddaan irra kaaye kana geeffatuudhaaf murteeffatee saganteeffatee sagantaan bahe sagantaan ka manaa bahe namoota haga tokko maqaa dhawate namoota kana bira dhaqee amantii tana dhaqqabsiise guyyaa dura inni hujii eegalu jechuu kalema amantii fudhate amantiin guyyaa lama qofa addunyaa gubbaa jirti takkitti hima baheen eennutti dhaqe Uthmaan ibnu Affaani dhaqe saahiba isaati Uthmaan ibnu Affaan waliin dubbate amansiise usmaan fudhatee rasuula rabbi ittiin dhufe alayhi salaatu wassalaam ka usmaan amantii islaamaa qabate rasuula ittiin dhufe alayhi salaatu wassalaam abubakr siddiiq عثمان بن عفان كخير إني هجتي هجم جيت إني سن كم كبئري روما أه بيتي مت إسلامتي سينار إرتجا كا waraana cusra'aa ka jedhamu lola tabu qopheesse gaala hagami ummata islaamaa waggaa kudha lama ka hoggaanee bulche khayriin usmaan hojjatu hunduu abubakar siddiiqiif hagastu tahaaf hasanaanni hagas gawu ka usmaan hojjate hundu hasanaata hagas gawu ka biraa abubakar siddiiqi rabbiin guddaan barreessa yoo nama tokko ati yaamte sababaa kan kee rabbiin amantii tanatti fide khayriin inni hojjetu hunduu haga isaa rabbi galata galchu haga hagasiisiif barreessa rabbiin guddaan takka wallahi nama guddaa hagas gayu silaa namni fide maasha allah nageetti umrii kiyya haganuma hojjedhe ifirra hafuura wafadha boqonnaa seenan jenne yeroo san ifirra deebi ammallee yaamsa eegale guyyuma san namni lammataa ka inni fide eenyu زبير بن العوام الزبير بن العوام إسد تفيدي زبير بن العوام قال حواري رسول ربي عليه الصلاة والسلام لكل أمة حواري وحواري الزبير كرسول جدا إسسان إسا كان أمنتي فهم سيسة أمن سيسة رسول ربي تفيدي عليه الصلاة والسلام لما كعجباتي قيمتان يفر ديبي أمالي نجيتي جدا فورا بافني firra deebi'ee hojjete deebi'an malee nama biraa yaame namni biraa kan inni yaamsu dheen sacd ibn abi waqqaas subhaanallah nama afraffaa yaame talhaa ibnu cubaydillaah ka shanaffaa yaame cabdiraxmaan ibnu cawf mee rabbii keessa sodaa dhalaala guyyaa tokko keessatti warri gugurdaan cuthmaani zubeyri سعد بن أبي وقاص طلحة عبد الرحمن بن عوفي dhiirti tun hunduu guyyaa tokko keessatti harka abi bakr siddiiq irratti amante jarri tun hunduu warra guyyaa lammataa amane hundi isaanii ashra mubashiriin biljanna kurnyan jannataan gammachiifaman osoo jiran shananu عثماني زبيري سعد بن ابي وقاص طلحه عبد الرحمن بن عوفي مي ربي كيس الصداد ابو بكر صديق كن نمما amantii guyyaa tokko qofaa beeku akkamitti nama gugurdaa hagana gahu ka aqlii qabu kana yaamee guyyuma lammataa amantii tana fudhachiisuu danda'ame mi imaana hagam gayuttu qalbii isaa keessa jira waan tokko ati mataa kan keetii qajeela itti quuftu malee nama amansiisuu hin dandeettu siyaasumayyuu tan teeti dura itti quuftee keessa qajeela beektu malee nama amansiisuu hin dandeettu hagam takka mee amantii tana quufe inni takkitti maa jarri tun hunduu fira isaan seehina ummanni gosaan qubatee jira zamana san gosaa gargar wal qoodee jira ummanni jara tana keessa abookar sidii gosni isaa banii ta'im jedhamu namni gosa isaa jara tana shanan keessa xalhaa ibnu cubaydillaahi jalla xalhaa qofattu gosa isaati warri kun hunduu gosa biraati cuthmaan bani umayya zubairin bani asad sacd ibn abi waqaasiif cabdiraxmaan ibn cawf bani zuhra kun hunduu gosa gosa garaagaraa gosa gosa haa tahanii malee jara tana hunda wajjiin hariiroo bareedaa obbolummaa jabduu qaba jechuu zubeer abubakar siddiq radiallahu anhu wa ardaah wanni biraa ka nama ajaa'ibsiisu jarri tun hunduu dardara yoo amma zubeer ibnu cawaam talxa ibnu cubaydillah sacd ibnu abi waqaas cuthmaan ibnu cafaan cabdiraxmaan ibnu cawf yoo jedhan namuu maanguddoose hajara tana guyyaa rasuli rabbi ergame san alayhi salaatu wassalaam زبير بن العوام عمرين ساهم وقا كل شن زبير دردار وقا كل شن طلحة بن عبيد الله نو وقا تكو الرجل waggaa kudha jaha umriin isaa sa'ad ibn abi waqaasoo waggaa tokko san irra guddaa kudha torba jartu laa hundi wali hariyaa jechuu zubeer kudha shan xalhaan kudha torba kudha jaha sa'ad ibn abi waqaas kudha torba ijoollee dardara cuthmaanii fi abdiraxmaantu xiqqo gugurdoo cuthmaan digdamii saddeet yeroo san abdiraxmaan min cof hundarrayyuu maanguddoo soddoma umriin isaa yeroo san maal duuba inni amma maal qajeelatti da'waa isaa eessatti fuula deebise dardaratti fuula deebise laa ijoolleen tun mee zubeyrii fi xalha'aa fi sacdiin kun kudha shanii kudha jaha kudha torbaa kun zamana keenya kana mee ijoollee teenya ta hariyaasanii mee itti gaafatama hagam gahu takka fudhatuu dandeetti ilmi keenya ka hariyaasanii zamana jiru kana ijoolleen teenyaan tabiifanan jirtu tun namni umriin isaa waggaa shani ka waggaa kudha jaha ka waggaa kudha torbaa kun itti gaafatama hagam gahu tokko fudhatuu danda'ame wama tokkottuu namni hin amanu namnummaa waa ama itti amanee itti himuyyuu hin jiru ka kudha jaha kun hagam barata kutaa kudhan barata kutaa kudhan ijoollee maaltu rakkoo tana fide ijoolleen zamana sanii osoo barumsa guddaa hagana gahu kana hin qabne itti gaafatama gugurdaa hagas gahu san fudhatuu danda'an amantii fi jirjiiranii ergamaa rabbii wajjiin dhaabatanii dhugaa kana arganii dhararraa fagaatanii rabbi biratti jaalatamanii osoo jiran jannatan gammachiifaman teennoo maaltu bade wanni bade hedduu waan bade san dubbatuu hin dandeenyu abubakri siddiiqitti haa deebinu abubakri siddiiq maan kun nama akkam mee rabbi sodaadha abubakri siddiiq maan nama akkam namni guyyaa tokko qofaa amantii islaamaa beeku nama gugurdaa hagana gahu kana shan guyyaa mar'oo fide innummaan nama akkam inni nama akkamii warroota inni yaame kanarraa tokkottu ka isaan walitti kalaaman xalxaa ibnu cubaydillaah nuu himee maal jedhe abubakar siddiiq nama xabi'aan isaa laafaa tokko nama gaarii tokko jedhe nama loluu miti nama dallanuu miti nama nama jibbuu miti nama nama darbuu miti nama wanni isaa hunduu waan laaftu akka laafaa tokko waa namatti himu jedhe nama namni hunduu jaalatu jedhe nama nama tokkollee hin darbine jedhe nama tokkollee irraa mataa hin dhaabne jedhe lammataa dureessa inni kun daldalataa dureessallee horiin isaa kun ummata isatti kaleesse ummata sarraan fageessine namni baay'ee yoo horii qabaate namaan dubbisu inni ammoo horii ifirraa fayyadatee nama kana kassabate lammata nama beekumsa qabu ijoolleen dardaraa tun isa jaalatti jedhan maaliif jaalatti oduu qureesh hidda qureesh kana dhaloota qureesh kana qajeela beeka eenyu eenyu wajjiin dhalate eenyu eenyu dhale ilma hagam dhale kun hagam tahe gosa tamtuu qulqulluu maaltu taha hundaa qajeela beeka kanaaf ilmiin zamana san jirtulleen ilmii san tura guddoo ilmii gosaati ilmii gosaa san qajeela beeka saniif haasawa isaa namni baay'een jaalatee bakka inni taa'ee haasawu namuu taa'aa jedhan abubakar siddiiq ikwaani gabaabinnatti hujii san hojjate hujii san abubakar siddiiq hojjate nu hoomee maal hojjataa jirraa gaafii tanaa deebii haa barbaannu abubakar siddiiq radia allahu anhu waardaah hujii san hojjate ati waggaa hagam amantii tana keessa jirta waggaa hagam wama dhageetta waggaa hagamuuma caqafta maal ammoo amantii tanaa hojjatte eenyu amantii tanatti fidde amantii tana eenyu dhaqqabsiifte maal amantii tanaa hojjadhe if gaafadhu nama akkas gugurdaa akka Usmaan ka akka Zubeer san fidii osoo hin tahin garuu namuma fidi osoo nama kaafiraa fiduu qofayyuu hin tahin ka islaamaa kanaa yaachise barsiise garsiise dirqama rabbiin guddaa nurra kan taabo kirsidiqa kanatti lakkifne da'otti as deebinu da'waa rasuula rabbii alayhi salaatu wasalaam dhufeen da'waa zamana namni wal miidhe sanitti nama wal qixxeessitu ka nama waa gosaan walirran dabarsine hori'ii walirran dabarsine kanattu bilisaaf kana gabraan walirran dabarsine maal jetti inna akramakum cinda allahi atqaakum isinirraa ka irra rabbi bira irra kabajaa qabu nama irra rabbi sodaatuu tanaafuu maal garre amantii tana keessatti warroonni duraa amantii tana fudhatan wal keessa jiran wal keessa jireenna zamana sanitti wali dhufuun malle tokko gabricha tokko ammoo mooticha tokko dureessa tokko hiyyeessa tokko laafaa tokko jabaa namoota akkanaa baay'ee walitti qabatan namoonni kabajaa qabu ka isaan walitti qabatanirra abubakar siddiiqi sacd ibn abi waqaasi zubayri uthmaani warroota kana warroonni lallaafaan hoo ammoo ka akka bilaal ka akka caamir ibnu fuheyra ka akka zayd ibnu haaritha namoota akkanaa kana zamana sanitti nama bifa kanaan gargar fagaatu wanni tokko ka wali qabuu dandayaa ima hin jirre amantii islaamaa malee zamana namni dureessaatiif namni hiyyeessaa waliin hin teenne zamana gabrichaa fi mootichi waliin hin teenne sanitti namni hagana gahe waliin dhufuun waan nama ajabsiisa dureessa hagam gahu ka akka abubakar siddiiq akka cusmaan kanaaf hiyyeessa akka abdullaahi bin mascuud akka cammaar bin yaasir akka suman akka sumayyaa binti khayaad akka khabaab bin aratti kana walitti qabatte amantiin islaamaa asitti wanni beekuun nurra jirtu waan tokko yeroo baay'ee dubbatamu warroonni zamana san rasuula rabbii wajjiin dhaabatee amantii tana fudhatee rasuula sallallahu alaihi wasallam qarqaare warroota hiyyeessa waan qabneef gabrootaa jedha warri tokko maaliif horiin bal'aan jiru makkaa jiru kun haa ummata irratti qoodamuuf keessattuu warri shuucitti waan akkanaa kana haasawu warri shuucii waan barbaadu warri duraa amantii islaamaa deeggarayyuu miskiinaa hiyyeessaa hiyyeessattu dureessatti duula bahee qabsoo hiyyeessi dureessarratti qabsaa'ee jechuuf deema dubbiin akkasii miti qabsoo dhugaan dhararratti qabsoof dhugattu dhararra qabsaa'e malee hiyyeessi dureessa irratti hin qabsoofne daliilli kanaa nama amantii tana duraa fudhate afurtaman afurtamman takka jenne durarraa abubakar siddiiq irraa afurtama tokko yoo lakkoofne afurtamman kana hagamtumee hiyyeessaa hagamtu dureessaa haa laallu dubbiyyoo sagam takka dhugaa tahuun isii nu galti warra afurtama amantii tana duraa fudhateerraa namni hiyyeessi horiin qabne nama kudha sadi dureessi ammoo nama digdamii torba kam turre hedduu hiyyeessi kudha sadi dureessi kudha digdamii torba harka dhibbarraa torbaatama jechuun duroowwan eega dubbiin akkas taateegaa qabsoo namni miidhama qabu ka hiyyeessaa ka gabrichaa warra jajjaba irratti qabsaa jechuu hin dandeenyu dubbiin achii miti dubbiin dhugaaf dhara namni fudhatu yoo fedhe hiyyeessaa haa ta'u yoo fedhe dureessaa haa ta'u kun hin laalamu rabbi biratti hin laalamu sun imaana qabaatu hin laalama malee isin eegaltee fakkaatti dubbiin tun hedduun isaanii warri dureessaa kun osoo durummaa teenna tana nu amantii tana fudhatuun durummaa tana nu harkaa miitii beekan horii fi ilaalle amantii fi ilaalanii seenan abubakar siddiiq mee ilaalaa ikhwaanii guyyaa amantii tana fudhatu nama dureessa mallaqa zamana sanii san kuma afurtama dirhama qaba dureessa horii san hundaa gabroota ummata islaamaa ka miidhamu saniin bite kaan isaan nyaachise obaase uffise waggaa kudha sadi keessatti yeroo rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam hijiraa abubakar sidiiqiif rasuulli wajjiin hijiraa bahan horii guddicha sanirraa kuma shan qofa tafe kumni soddomii shani amantii tana keessa baase jechuudha kuma shanan sanillee hijiraa sanitti baase geejjiba rasuulaaf inni yaabbatu alayhi salaatu wasalaami gaala irra collee ka irra gaarii akkaataa irra gaariitiin hijiraa isaaf rasuula rabbi sanitti baase kuma shanan hafillee duraan dureessa durummaa ifiitu amantitti baasee mire kurree nama hiyyeessatti horii barbaaduuf qabsaa jechuu hin dandeenye horii immoo ni barbaadamu amantii malee dubbii bakka tana nu harkaa meelessuu heetan isaan ammoo dubbiin akkasii miti isin agartu bakka tun qajeelatti muscab ibnu umayr laalme namoota dardaraa ka makkaa keessa jirurraa ka irra dureessaa isa amantii fudhannaa haati isaatiif warri isaanii ofirraa darbinaan hiyyeessa tahee guyyaa du'u wayaa owwaalaniin dhaban yoo wayaa tana gara mataa ol hiiksan miilli wayaan irraa kaati yoo gara miilaa gad hiiksan matarraa kaati eega dubbiin tun hagasitti dhumte yeroo dacwaa eegaltii dacwaa san keessatti wanni biraa ta beekun nurra jirtu rasuulli alayhi salaatu wassalaam namoota yaamamee amantii islaamaa fudhate kana hunda isaaniitu akka gaaritti leenjise akka gaaritti jabeesse jidduu isaaniitii walitti hidhe obbolummaa fi tokkummaa isaanii jabeesse afaan tokko godhee akka miseensa tokkotti jabeesse rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akkuma amantii islaamaa tiksutti rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam namoota amantii tana fudhatellee tiksa namni tokko hoggaanni tokko yoo qabsaawaan isa biratti gatii dhabe qabsoon sun garuu hin geettu qabsoo feete haa taatu amantii taatu waan biraa haa taatu yoo namni qabsaawaan qabsoo tanaaf qabsaaye gatii isa biratti dhabe qabsoo san dhumatteef qabsoon kabajaanisii haga qabsaawaa san kabaju rasuulli rabbi tanaaf maal hojjetame nama tokkottu maqaan isaa camri ibnu cabasaa jedhama dhagaye nama tokkottu makkaa keessaa waan ajabaa himaa dhagaye biyyi isaa fagoo karaa madiinaa kana achirraa deemee rasuula rabbii bira dhufe alayhi salaatu wasalaam makkaa dhufe arguu hin dandeenye rakkate rakkoon booda bira dhufe jedhe yeroo inni rasuula rabbitti dhufu san alayhi salaatu wassalaam ummanni islaamaa lakkoofsan gara nama jahaatamaa gahe lakkoofsan gara nama jahaatamaa gahe amr ibnu cabasaan maal jedhe gaa inni saxiixa muslim keessa hadiifni kun jira fatalaxaftu xataa dakaltu calayhi makka if dhoksee suuta dhokaanan itti seene jedhe rasuula rabbitti فقلت له ما أنت وان جدن أتي مالي جدن أتي أنو جدن أتي أنو سينا مكان كيمت أتي مالي نموه جدن تيمت أتي مال جدن فقال أنا نبي النبي جدن فقلت هو ما نبي نبي ما نكون مالي جدن وانا تشدر أدو جرتو أنتو نقا قال أرسلني الله ربي إن إرقتي إنان فقلت وبأي شيء أرسلك مالي سإرقتي يدين قال أرسلني بسلة الأرحام فرة ما تنفتو نإرقتي وكسر الأوثان تابوت كان يجبسو نيرجع وأن يوحد الله ولا يشرك به شيئا ربي تكوغر أني ربي توان برادة بلو دبون نيرجته قلت له فمن معك على هذا إن تسوجي جيرة جتش كان الرت نمني كرا كان قبته جتش كان كي كان فرته جيرو إن وجدن أسيت رسول ربي عليه الصلاة والسلام دبين افتقاه namni kun nama beekamuu miti eenyu isaa rasuulli rabbiin beeku alayhi salaatu wasalaam maqaa gaafatettiin eessaa dhufte naan gosa suleymi jedheen suleymi gosa fagoo namni waan akkana taateef nama jahaataman na wajjin jira abalufaa abalufaa hin jenneen rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam qabsaawaa kana dhoksuu qabaga maal jedhaniin maciya xurrun wa cabdun jedhe gabricha tokkoof namticha bilisaa tokko na wajjin jira jedheen yeroo san abubakar siddiiqiif bilaalitti moggaa lamaan ta'a rasuula alayhi salaatu wassalaam yeroo lamaa yeroo san biri jirtu ittiin eenyu si wajjin jire naan gabrichi tokkoof bilisi tokko na wajjin jire namtichi nama lama na wajjin jire dheen. Inni maalitti fudhate namnummaan amantii tana fudhatee haga ammaa na dhuge eessi nama lama jechuu fudhate. Rasuulli immoo alayhi salaatu salaam maalitti fedhan namni amma na wajjin taa'u nama lamaatti fedhan. Tanaan maal jalaa bahan dhugaa jirtu himanii qabsaawaan sun miidhamu lubbuu isaanii tiksan jechuudha. maaliif rasuulli akkana godhan alayhi salaatu wassalaam nama kanan beeka waan isaanii waan hin beekne takka osoo amma yeroo san rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam nu nama hedduu badan nu qaata aalamni kullinu amantii ta'e nu fudhataa jira bara ummanni martuu qaata nu dhugeesse zamanni zamana kenna ummanni gamana deebi'e dhararraas deebi'anii jedhe namni guddate amma jahatamayyuu ol dabarre odoo jedhanii silaa silaa amansiisuu namtichi saniitiif san turra gaarii akkas odoo dubbatanirra gaarii sila garuu akki sun warra amanee jiru kana miidhummata yoo tolte tolte yoo hammaatte hoo yoo namtichi kun ergamee ka ergaa biraatiin ka deemu taate miidhe jechuu warra amantii kana fudhatee jiru garuuga rabbiin amantii qalbii isaa laaffise amr ibn cabasaan kun amantii fudhate fudhannaan rasuula rabbiitiin alayhi salaatu salaam isin wajjiin jiraadhee amantii isinirraa barachuu barbaada hay ergama rabbii jedhen rasuulli maal jedhaniin innaka laa tastatiicu dhalika yawmaka haada ardhan dandeettu jedheensan nu wajjin asit jiraatu hin dandeettu ummanni kun ummata hama'a ummanni qureesh kun si miidhaa nu ammoo sii tumsuu hin dandeenyu biyya kana keessa jiraachuu hin dandeettu biyya keetitti deebi'ii jedhen laalame amma reefuu waan ajabaa laalame yeroo duraa amriin kun dhufee amantii tana fudhatuuf odeeffatu warra amantii isa dura fudhate dhokse maqaa isaanii mul'ifne maal jarasan tiksuu barbaade rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam eega ammoo amriin kun amma dhufee amantii fudhate amri kana tikse rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam amrii kana tikse silaa rasuulli itti hajamu gormutu hajamu nama biyya biyya irraa dhufee itti amanee warri qureesh kun rifatanii ammanuu gosti martuu amanuu jirti nulleen haa amantii fudhannu jedhanii ammoo yoo lollee fi argamellee gormuu ta'eef nama dhiiraati kanatti hajama silaa rasuulli alayhi salaatu wasalaam kun godhuun ammoo isa miidhuu taati amrii kana miidhuu taati kanaaf amri makana tiksuu murteeffata rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam osoo itti hajamu osoo amrilleen amantii baratu itti hajamu osoo rasuulli rabbiilleen alayhi salaatu wasalaami gormuu amritti hajamu garuu lubbuma amrii tana tiksutu waan marara qaali dur deemi biyyiteeti deebi'i dacwaa rabbii achitti godhi haga dubbiin jawaajir jiiramanii achin nu eeg jedhee amri akkas godhe biyya fi deebi'ee dacwaa oofi eegasii cinaa tokko walqixxetti gosa suleym qoodee walqixxee takka amantii fudhachiise isaanii ka muslimaa fuudhee rasuula rabbiitti dhufe alayhi salaatu wasalaam hujii guddoo hojjetemu tafillee nagaa bahemu gosa fitti yoo deebi'e namni miidhamu nama tumsuufi jira namni isa beeka namu hin miidhu ammoo gosa biroo keessatti namni akka laafatti miidhamu mala akkaataa rasuulli rabbii alayhi salaatu wasalaam qabsaawaa warra amantii tana fudhatee amantii tana harkaa qabutti tikse bifa saniin isaan kana kabajee laal amma faallaa amma addunyaan qabsaawaa kana yoo fedhe haa du'u yoo fedhe haa badu yoo fedhe haa caccabu atummaan hoggaanni kun tikfamu dubbiin akkasii miti qabsaawaan kun tikfamu hoggaanni yoos tikfama qissaan biraa ka kanarratti daliila nuu ta'u qissaa abiidarin ilgaffaarii biyya gaffaarii dhufee oduun isaa silaa beekamtu namni hunduun beeka san keessatti Ali ibn Abi Xaalibii wal argan Aliyi gaafate akka Aliyi fira isaanii beekee gaafatee nama abboo amantii haaraa waan dhufe san barbaada anilleen maqaan kiyya abiidarri jedhama gosti tiyya gaffaarii nagarsiisi jedheen nama san dubbiin aliyyitti jabaatte nama hin beekne kana fuudhee rasuula rabbitti geessuun barbaadu nama amantii fudhatuu deemu ka islaama baratuu barbaadu illee rasuula rabbirraa dhoksuun barbaadu maal godhame eegee rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam sahaabaa fi bakka itti walgayuun qaba mana daaru arqam ibni abil arqam jedhama mana tokko ka isaan itti walgayantu jira manni kun ammoo dhokataa namuu hin beeku mana sanitti hin geessine eessa fide mana san hin geessine haga rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam harama seenanii xawaafa godhanii salaatan eegee achitti itti fide maal jedheen sanii wajjiinu na eeg jedheen narraa fagaadhu fagoo deem jedheen yoo waan sodaadhu nama sodaatu nama hamaa arge akka waan fincaanuu gattaa'a yoo an gattaa'e achiin deebi'i dabri jedheen asin deemini yoo an ammoo qajeela deeme ana faana deem jedheen na laallata'a deemi waan kan hundaa maal jedhe gama tokkoon dacwaaf warra dacwaa armaan dura fudhate tiksu gama tokkoon ammoo nama haaraa amma dhufe kana tiksu osoo deemu rasuula rabbitti fide alayhi salaatu wassalaam harama keessatti itti fide itti finnaan rasuula rabbii odeeffatee isaa dhufte gifaar irraa dhufe gifaar jennaan rasuula rabbii alayhi salaatu wassalaam rifatan maaliif rifatan gifaar ummata shifta ummata karaa ciratuun beekame tokko namni tokko isaanirraa as ergamee dhufuun waan mara mala dhugumaan amantiif deemuun mala hojii biraatiif deemuun mala bitamuun mala kanaafuu eega qajeela odeeffate osoo waan jiraatiif namoota armaan dura amantii fudhate tokkollee ittiin himin eega isa amantii isaan fudhateen booda biyyiteetti gal jedhen isallee oduun isaa silaa keessi beekamtu rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam namoota zamana san dura amantii fudhate kana tiksuudhaaf dhoksuu qaba namni dhokate ammoo akka gaariitti nama argee namarraa waan baratu warri kun qajeelan leenji'uu qaba waa baratuu qaba amantii tan fudhatu mala waa marattu mala rasuulli rabbitu alayhi salaatu wasalaam du'u mala ajjeefamuu mala kanaafuu namni amantii tana barate akka daddaffitti amantii tana hegar bakkaan gahu jiraatu namoota kana ijaaru'uuf ummata qureeshirraa dhoksuun hujii lama guguddoo sagantaa rasuula rabbi irratti wal geette irraa takka namni kun nama silaa halkanii guyyaa koorsii bananii fi leenjii bananii fi leenjisan ammoo qureesh yoo garteen rakkoo san irra guddoo isaanitti fitti maal godhan sagantaa ajabaa tokko baasan mana tokko filatan manni kun kan namticha maqaan isaa arqam ibnu abil arqam jedhama seenaa gubbatti beekama manni kun waggaa kudha sadii mana san keessa manni barumsaa ka amantii islaamni hunduu itti baratee keessatti leenjiif xumurate mana san keessatti leenjii hundaa xumurata waggaa kudha sadi osoo qureeshin hin beekin mee waan ajabaa gartu waggaa kudha sadi osoo ummanni qureeshaa hin beekin magaalaan magaalaa xiqqoo magaalaan qureesha magaalaa guddoo akka magaalaa teenaa tanaa miti magaalaa xiqqoo magaalaa xiqqoo san keessa namni hunduu wal beeka namni hunduu wal arka sanii wajjiin waggaa kudha sadi guyyaarraa achi wal gan isaan guyyaarraa beeke guyyaarraa barumsa achitti fudhatanii leenjii fudhatan waggaa kudha sadi namuun garree mana kana manni kun ka eenyu arqam ibnu abil arqam jedhamu maalumaaf rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam mana kana filate mee dura waa hedduuf filate rasuulli tokkoffaa arqamiin kun amantii fudhatee rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam amantii tantee achumaan dhoksidhe namus hin beekin ati takka nama tokko ka amantii fudhatuu isaa namni tokkolleen hin beekne namuu mana isaan shakku takka arqamiin kun gosa banii makzuum jedhamtu gosa banii makzuum jechuun banii haashim ka rasuulaa kana alayhi salaatu wasalaamii fi gosti faallaan isaanii ta isaaniin irra diinaa banii makzuum jechuun biyyi san keessatti gosti lamaan halkanii guyyaa wal eeggattu wal doggomtu angoo wahil irratti wal qabattu ta halkanii guyyaa wal dhiibdu gosa tana lamaan atiin warri diina kan keetii gugurdaan gosa san yoo namni ati mana isatti wal geettanuu gosa san irraa ta'e namuu siin shakku mana isaanii namuu hin shakku tuleen dubbii ajabaa takka arqam warra banii makzuum warra abii jahlii faa gosa san irraa tahuun da'waa islaamaa baay'ee qarqaarte maal namuu mana fi hin shakku mee gosti diinaa takka ta biyyana bulchite nama hidhaan fixu jirtu yoo ati qabsaa waanuu nama isaanirraa miseensa isaan nama gosaan dhalootan isaanirraa ta'e tokko yoo qabsaawaa ta'e tun akka gaaritti hujiin bakka ga'uu dandeetti. lammata sadaffaa manni arqam kun magaalaa wadhakka hin jiru magaalaa moggaa jira haa magaalaa moggaa jiraatu manni biraa ka fuuldura isaa jiru hin jiru ka achirraa namni mana san kee taa'ee nama mana arqam kana seena achirraa as daawwachuu danda'u hin jiru gamanaan gaara manni garagaaraa fuula deebi'a sahaabaan aduma yaa'anii gaara duuban mana san seenan afraffaa arqamiin kun manguddicha waggaa hagamii isin fakkaatamee arqama yeroo duraa rasuulli rabbi ergame san umriin isaa hagam arqamiin kun waggaa kudha jaha qofaa umriin isaa ijoollee waggaa kudha jaha mana isaanii eenyu shakkare namni tokko shakku hin jiru nama waggaa kudha jaha maalumaaf shakka namni tokkolleen waa afur dubbanne mee ikwaanii mee namni waa afraan kana itti nu deebisuu danda'u jira nu dubbatu danda'u asirra nu barreessuu danda'u jira maaliif rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam mana arqam ibni abil arqam kana maaliif filatan gaafii tana deebii nu barreessa baarakallahu fiikum waa afur dubbanninu sababaa afuriif filatanii jedhe sababa afrantu maal takkumaa lamarraa dubbadha yoo mara dubbatuu dadhabda inni gosa inni gosa biraa tahuu takka inni gosa diinaa sanuu jechuu tahuu umriin isaa waggaa ijoollee tahuu namni isa manni isaa magaalaa moggaa ta'u maasha allah maasha allah maasha allah baaraka allahu fik khayraan jazakum allahu khayran kunoo deebise egaa kunoo feenaantu deebise baaraka allahu fi sadi deebiftan dura inni gosa diinarraa tahu gosa jechuun faallaa gosa warra yeroo san olola rasuula rabbirra xoofu ka rasuula rabbii dhibu ka rasuula rakkisu gosa sanirraa inni tahuu tak lammata umriin isaa xiqqaa tahu manni isaa magaalaa moggaa tahu takkas yaafe feenaan baaraka allahu fiik ee ee maasha allah akka inni amantii islaamaa fudhate namni tokkoillee beekuu dhabu maasha allah baaraka allahu fiik feenaan mee eebbisaamee feena rabbi khayri adunyaa akhiraa walit haa qabuufi khayri adunyaa akhiraa rabbi isin haa qabu sharri adunyaa akhiraa jalaa rabbi isin haa baasu maasha allah ilmii fiitii fi amala khayri rabbiin guddaan isin haa razzaqu baaraka allahu fiikum hagana dire dabarree egaa maasha allah rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam dhoksee akkasitti amantii tana waggaa sadi oofan waggaa sadeen kana keessatti namuu nagaa argate warri sahaabaa amantii baratanii warri amantii barate amantii tana qajeelatti keessa hubatee ka biraa ka amantiin fudhatin dhaqqabsiisanii amantiin bifa kanaan deemte osoo akkasi deemtu utubaan duraa gad dhaabate jechuudha. Waan tokko osoo utubaan qabne qilleensa irratti yoo haasawan qilleensuma fuudhee dabraan. Jiruma addunyaa tanayyuu sagantaa tokko dura utubaa gad dhaabuu fi waan tokko utubaan namarra gaarii hin jiru utubaan namarra jabaates hin jiru. Eega utubaan gad dhaabate waggaa sadi amantiin baratamtee namni haqni tokko jajjaboon amantii tanaaf kufu amantii tana bakka gaarii dhaqqabsiisuu danda'u eega argameen booda rabbiin guddaan amma mul'isaa jedheen duuba waggaan sadi dhume mul'isaa jedheen rabbiin guddaan maal eega waggaa sadeen kana keessa namni hagas ga'u amantii fudhate warra san hundaa lafarraa fixanii dabarsuun waan malaatii miti namuu gosa gosa gosti garii yoo hayyamte gariin hin hayyamtu namni gariin nama dureessaa nama namni gariin nama warra jajjabaa irraa dhalate namuu fixuu hin danda'u eega isin hagana jabaattee duuba rabbiin guddaan hayyamee mul'isaa jedhee nama rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam dacwaa ishii ummata keessa dhaabatanii mul'isan sahaabaan ammoo isin dhoksaa jedheen kullee marhala rasuulli mul'isanii sahaaban ammoo mul'ifneen dhoksan rasuulli hoo bifa kamiin mul'isame rabbiin guddattu وأنذر عشيرتك الأقربين جد درة فيرا كان كيتين إيجا جد ربين سبحانه وتعالى مالف تكفى فري نما فيرا في تكون جالتا نما تكويو جالت دبيني سات دقا فكاتي يو دقا تاتي دقا سات كلافا قرطا تكفى سن لما تا yoo gosti tantee si bira dhaabattee gormuu sii taate gosti biraatis si saalfattii si kabajji keessattuu zamana san kaa ummanni gosaan ijaaramee jiru san sadaffaa gosa tantee da'waa godhuun mas itti gaafatama rabbiin guddaan duraa sirra kaa'erraa dura lubbuu tantee eegasii mana kan kee eegasii ilma kan kee eegasii fira kan kee akkasumaan dubbiin waa sadiif jedhu tokko namni gosaa nama fiin jaalataa dubbii tantee sirraa fudhatu mala lammata ammoo yoo isaan sirraa fudhatanii gormuu sii tahan namni biraa akka laafatti sitiin bu'u sadaffaa duraanumaa itti gaafatamni da'waa keessatti rabbiin sirra kaaya akkuma namni irra si xaanuun kullukum raaci wa kullukum mas'uulun an raciyyatihi jechuudha yoo gosi tantee sitti amantee si jabeessite hin jabaattaati yoo isaan si laaffisaniin laafta isaa nabi luutu laalmee yeroo miidhamanii maleekaa keessummooma isaanitti dhufte warri durriyyee kuun dhufanii maleekaa hunaan itti deeman maal jedhe loo anna lii bikum quwwa oo aawii ilaa ruknin shadiid jedhe osoo humna qabaadhe ofirraa isin dhoowwuu danda'e yoo kan gosa jabduu qabaadhee gosti tiyya ittisuu dandeette sila akkana na salphiftan jedha dubbiin sun dubbii ajabaati gosa jabduun qabu nabi Luut gosa namni sodaatu namni saalfatu dhaan dhalan garuu rasuuli rabbi alayhi salaatu wasalaam maal jedhan raxima allahu raxmatu llahi calaa luut laqad kaana ya'wii ilaa ruknin shadiid وهو الله عز وجل وتبا جابت إركتي ترى إسد إفير ما كس جدا جدا وتبا ربي إركتي وتبا ربي الرجاب أكم جدا وتبا قسمة كربي الرجاب جرا جدا قالوا رسول ربي ما جدا فما بعث الله بعده من نبي إلا في ذروة من قومه جتش نبي لوط جد سنين بودا rabbiin nabiyyi tokkolleen ergine jedhe yoo ergi nama gosa irra jabdu irraa dhalate malee gosti jabduu nama fayyaddi laal may maal shucaybi maal jedhan alayhi salaam wanni maal jedhan walawlaa rahxuka larajamnaaka wamaa anta calaynaa bicaziiz si mataa kan keetii sin, sin sodaannu garuu gosa tanteettu jabduu isaniif si dhiifne jedhaniin laalme rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam dubbii gosa ifiitiin jala qabe maal godhan dhihana dhaabanii namoota gosa isaa balbala isaa afurtamii shan dhihana irratti yaaman rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam nyaatanii yeroo irraa bahan hundi isaanii dhagayan rasuulitti himne ammoo dhagayan akka dubbiin deemaa jirtu akka namni amantii haaraa fudhate jiru dhagayan garuu namni waliin dubbatee sirnaa waa walit hime hin jiru ammaan dura yeroo dubbatan maanguddoon isaanii lamuma abii lahabii fi abu xaalibi abuu lahabtu dubbate maal jedheen yaa ilma obboleessa kiyyaa nu yaamtee dhihana nu nyaachiftee galatoomi jedheen abbeerota keetii fi akaakoowwan keetii fi obboloowwan keetii ilmaan kan keettu dhufee mana kan kee taa'u jira ardhaa jedheen mee waan nu yaamteef nutti himii jedheen eenyu ka jedhu abuu lahab dhagayee jireen garuu hagas jedheen callifne asiin dura takkaa walitti hin buune garuu dhaga'ee akka gabbartiin ibaadan biraa jirtu amantiin biraa biyya seente akka namni amantii saniin deemus ilma obboleessa isaa muhammad ta'e dhaga'ee jira garuu diinummaan hin jirtu yeroo sanitti diinummaan maaliif hin jirre diinummaan waan hin jirreef amantiin tun amantiif namni dhuunfatti waan ifii fedhe hojjetu takka yeroo sanitti amantii namaa yaamtee waan namatti himtuu miti nama haga wal jaalate waa walitti mee walumaan akka fi fedhetti rabbii gabbaraa takka gartanii waan akkasiiti ummanni kaafiraa kun ikhwaanii haga ammatti haga ammatti yoo namni amantii ifii tana qofaa ifii qabatee qofuma ifii rabbii ifii gabbaree mana ifiitii bahuu baate namni tokkolleen kawaasiin jedhu hin jiru wamaa rakkoo takkaillee hin qabdati yoos garuu yoom rakkoo qabda guyyaa ati amantii tana ala baafte dhugaa jirtu kana nama biratti himte nama isaan duraan jallisan kana harkaa deeffattee guyyaa san rakkoon si mudatti malee guyyaa ati qofuman kee manuman keetiin rabbii hankee gabbarate namuu sin hin dubbatu dubbiin achiin dura sadarkaa namni hunduu ifumaa rabbii ifii gabbara turre jirti amma amma sadarkaa sanirraa ka'uu hetti abii lahab tana didu'uuf dubbii jabduu biraatti aansee dubbate maal jedheen maa ra'aytu axadan jaa'a calaa banii abiihi bisharri mimmaa ji'ta bih takka aan dhageenne jedheen nama fira ifitti rakkoo fide sirra haga ati rakkoo nuf fidde nama fira ifii rakkise takka an garreedheen dubbii ajabaati tun dubbii hamtuu namni hagana nama fii rakkise hin jiru jechuu dubbiin amma walgayiin laaqamte dubbiin boorofte manguddichi dubbii harka nama harkaa balleesse sila rasuulli rabbi alayhi salaatu salaam dubbatanii akka gaarii dhugaa jirtu tana namatti himuu hidan garuu dubbiin balleesse amma eeginni hagana dubbatama ismaa wali bu'uu malee wal mormuu malee malli biraan hafne rasuulli rabbi alayhi salaatu salaam inni manguddoo biyyaati nama isa kabajoo hedduu as keettaa yoo inni isaan wali buutan nama hedduu si bu'a tanaaf rasuulli irraa callisan hin dubbanne wama tokko dhihana nyaataniituma nagaan galaa jedhaniin takka namuu nagaan addaan gale lammata yaame mallee lammata yeroo yaamu kana ammoo hireen kennineef abiilahabi akka inni dhufee malee dubbiin harkaa laaqu ifumaa eegalanii dubbatan eegalanii dubbannaan egaa warri dhufee dhihana nyaate bakka lamatti gargar bahe tokko abii xaalibiif gormuu isaati maal jedhan aboo durillee nama dhuga'aatini takkaa dharaan sin garre dharan dubbanne ammallee dubbii tantee dharan fakkaattu gormuu si taana si bira dhaabannaa deem fuuldura jedhaniin gormuun tun gormuu abii lahab kun maal jedhe yoo suma ka'e wallaahi assaw'a jedhe rabbi kakadhe wanni gurbaan kun dubbatu salphinna jedhe osoo namni biraan qabne qabaa afaan isaa hidhaa jedhe osoo namni biraa afaan isaa hin hiine subhaan allah diinummaa ajabaati achumatti diinummaan eegalamte ilaalme abii xaalibaa guyyaa sanirraa jala qabe rasuula rabbiiti alayhi salaatu wassalaam والله لا أزال أحيطك وأمنعك جدين والله ربي قدك كده حاجة دو أتسيتكسا سرار أو ونما دينك كيتيتي قرموسي تافل درد ديم جدين سينن أبي طالب كنت سينن أمري في تشيستو نمني أمانتيت أن هجس مرة تمسيفي وقا هجس جو تكسي هجس مرة اتسي دين الرادوة سني وجين بؤا أمانتين تنقبدو أرارم ربي أرقاتو ربون أمانتيت أن فرقاتو ربون قلتو أنا مرة في تشيفتي guddoo nama rifachiifti wallah osoo amantiin fudhanni kufri irra du'e adeer isa abi xaalib abbaa aliyiiti ali ibn abi xaalib achirraa kaanan egaa rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam gaara safa'aa kore qureesh yaame gosa gosa yaa banii fiir yaa banii cadii yaa banii haashim yaa banii makzuum tokko tokkoon yaam namuu dhufe dhufnaan egaa jecha isaanii beekamaa kaan ara'aytum law akbartukum anna khaylan bilwaadi turiidu an taghiira calaykum akuntum musaddiqiin yeroo namni marti dhufee dhaabate ummataan waan jedheen yaa ummata yoo diinni dhufe diina ilkiyyaan argee duulattu dhufee gaara kana duuban as kalaaye isin weeraruu barbaadaa qophaawaa jalaa baqadhaan isiniin jedhe na dhugeessitu jedheen ee jedheen takkaasii hiiki jibo waggaa afurtamaa guyyaa tokko garri tana taanan maal jedheen fa innii nadhiirun lakum bayna yadii cadaabin shadiid aboo an azaaba gudda azaaba rabbii ka dhufu jiru ka isin halaakuu hedu sanirraa isin idiniina sanirraa isin gorsa jechi kii fudhadhaa jedheen hagas inni dubbannaan abii lahab utaalee lafa tabban laka saa'ira alyawm ali haadha jamaatana rabbi si haa kutu haganumaaf wama kabajaa hin qabne jechuma badaa kanaaf nama yaamte jedheen wanni ti iyyitee gosa guddaa walii yaamteef haganumaa jedheen achitti rabbiin tabbat yadaa abii lahabi wa tab hariirri rasuulaa fi alayhi salaatu wassalaam warra abii lahab jidduu jiru achitti bade ummanni qureesh diinummaan walgayiisan irratti eegalte diinummaa qiyaasan qabne olola guddaa duula guddaa irratti fuudhan maaliif ummanni qureesh kun amantii tan fudhatuu dadhabee jide waa hedduuf tokko aadaa fi ka dur irratti muka gabbara'aa ture dhagaa gabbara'aa ture kanarraa akka laafatti namni baay'een socho'uu dadhabe akka abixaalifaa cinaan hagni tokko ammoo sodaa dabuma akka abii laaffaa gosa hundaan loluu hin dandeenyu araba hundaan loluu hin dandeenyu namni hunduu nukka'aa warri tokko ammoo horii ifirratti sodaatama akkaan tun magaalaa nagayaati magaalaa daldalaati yoo ammoo rakkoon tokko dhuftee amantii amantii araba hunda khilaaftota akka isaan fudhatan heger magaalaa lolaa tokko taatee daldalli kennu harkaa badina namni gariin gosummaa warri banii maqsuum akka abijahlii kun gosummaa dhoowwe kun warri sadaffa'a ka afraffa'a ka amantii tana wani dhoowwa if guddisu ana malee akkamitti namni waan hagana gamu kana namni anan tahinatti himuu dandaya waan hagana garaa kana kibriin egaa wanni kufrii fidaa irri guddoon kibrima sheexaana maaltu kafarsiise وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ربي كبر يجون حق أديدو وقاجر تطلع ديدون كبري hayyuun arabaa zamana sanitti mootichi qureeshaa waliid ibni mugiiraa jedhama maaltu amantii tana namtichi kun nama hayyu maaltu fudhatuu dhowwe kibiri guddisu inni kun nama kam ka arabni jedho waqaaluu lawlaa nuzzila haadha alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayni cadiim qur'aanni kun yoo silaa rabbiin ka nama ergatu tahe maaliif nama lamaan gugurdoo jajjaboosan lamaan keessaa tokkomaa rabbiin ergatuu dhabee jedhan namni lamaan magaalaa lamaan keessaa irra jaba'a ka isaan baanan sun magaalaa lamaan dura makkaaf taa'eef baanan makkaa ka irra jaba'a ka isaan baanan sun waliid ibn mugiiraati xaa'if illee curwa ibn mascuud thaqafi jabeenni isaan baanan ka irra horii qabu ka irra nama qabu ka irra gormuu qabu ka irra gabra qabu kana laalan isaan akhlaaqaa fi aqlii fi iimaana kana laalle jabeenni isaan baanan kana garuugaa wanni warra gugurdaa kana hundayyuu amantii tana fudhatuu dhoowwe if guddisu saniin booda ololattu eegale ololli kun bifa kamiin amantii tanarratti eegale yoo rabbi nu eege darsii itti aanu keessatti bal'inaan tokko tokkoon irra dhaabannee waliin fudhanna haga amantii san keessatti gaa achirratti wal geennu darsiisan keessatti haga wal geennu nagaa rabbiitu nu jiraadha jazaakum allahu khayran wa ahsana allahu ilaykum wa baaraka allahu fiikum wassalaamu alaykum warahmatu llaahi wabarakaatuh